hello my correct people. good evening how una dey i hope una dey fine hmm i no go even waste time o oh. make i quick talk wetin carry me come i be don dey relax already before i hear this gist right now so now i say make i quick quick come touch light am for here because they say kabiyesi don talk say e no go fit sit down. dey look again fold hand dey look wetin make stone no go enter im eyes for where im take sit down dey look hmm my correct pipo welcome to bose corners tv na today be the first time una dey come across my channel no forget to hit on the subscribe button and the notification bell so dat anytime we dey bring gist una go dey see am and for those wey dey go dey come god go bless you na dey talk about royal home nigeria celebrities for here oya make we enter wetin carry us come here today my correct people, they say something they happen for palace concerning the decision when kabiyesi bin dey take and Oloritobi no one take him. They say Oloritobi tobi no wan follow take the decision because he no wan do any dna paternity He no wan do so my correct people, na that one now na e be the real koko wahala wen e dey for ground when i carry come come touch light for here my correct pipo dem say kabiyesi don finally take some kind steps e don go meet ifa prince you understand because e no know how to follow the how to follow the case so my people, so you have to find out from all those people how e wan take do am how e wan take follow the case so he don't go meet them now so now then, those people now go come tell her. What e go come do how e wan take do am how e wan take follow the case how e wan take start am so now then go come do am for her. my correct people. They say kabiyesi as eh, olori tobi not gree do this dis eh, eh, test when they make it do say kabiyesi don take some kind actions concerning am because kabiyesi say e no fit because like tadenikawo tadenikawo do queen naomi do tadenikawo paternity test you understand so if you know say na your husband na him get the children you suppose to do everything wey dem say make you do you no suppose to leave anything out na everything you supposed to do my correct people, according to the gist when we hear they say kabiyesi don't say He don't want these people say He not be weakly Oh, he say just dey keep quiet keep it quiet say keep them quiet Now, not say na so kabiyesi they do kabiyesi go keep quiet you think say e no see You not see He see everything He say just dey keep quiet as e say they keep quiet so no me say he no know wetin dey happen i know dey see road you understand but you just dey do am dey keep quiet because na so kabiyesi dey do according to wetin me i don't hear see dey always they say if they give them rope to to draw you know they always dey talk if they dey do anything no they talk You just keep quiet but the day when you go take the action they go come shock say now, im make e go come be like say dem want to dey mess up you understand by keeping quiet you go come keep quiet you no go talk so with those things they eh, come think say dem go see am finish you no know say you no fit see am finish my correct people, dem say right now somebody come come man come talk say if Toby say if you no do dis eh, dna test say na be say hmm The children when he they carry when he born na be say no be carry caviarcy born them. say he get to do am becos e dey very very important say he go do they carry caviarcy they come know say na caviarcy na he really get the children you understand there is no need when he go they say no go do test dna test you understand everybody they do am everybody they do am uh, may not come take yourself go turn to Wunmi Wunmi when no wan do DNA test because he know say his hands are not clean my correct people, according to the gist when we dey hear they say they don't they do preparation when they go why come them back to the palace you understand the one why come, um toby philip and the twins The one why come dey come palace maybe e go soon reach 21 days because under 21 days now they tell the why come dem so maybe e go soon reach the 21 days to come back to the palace my correct people, according to the gist when are they here? because only of if they, they, e you know if e dey carry his son dey run come out maybe now because he don't born another son I'm not gonna know making two son when only of ife don't get now he understand so dem come tok say they say dem suppose to carry tade come palace so for the preparation of you oh, for the preparation of uh, um, the preparation of eh, oloritobi philip coming back to the palace you understand which me i no i don't know na wetin i hear now every dat one whether I'm true whether na lie i don't know so as i hear dis gist now i say no i go dey make i come break and for una make I still here waiting they happen wetin i hear for this inside they talk you understand my people. my correct people, i hear say dem say tadenikawo make dem carry am come becos of say na im be di first son of his papa say dem go carry tadenikawo come palace so that he go see he go see the he go come welcome the twins to the palace i don't know whether na true whether na lie na wetin i hear allege make i say allege eh na wetin i hear na im be dat one so me sef i come say okay i no understand The tradition of ileife make me sef come touch light and for inside too so that una go still hear am how dey take tok am say na im be successor of oni of ife and he's supposed to dey there as these twins they come back as they will bring them come back to the palace say make tade supposed to dey there and wetin i hear be dat one my people." so as i hear this, gist now now say no not be only my ear go hear make me sef come light and for una make una self come listen, ten make una come hear and by una sef cause no be only one person They hear this kind gist my people. so make una share this video for una watch and finish thank you